bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri sitidiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane na hazo ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze aba bantu icyatumye bamera gutyo ni inyigisho bahawe kandi n'ubu nta gisigura yuko ko bagarutse bazihebye aho rero niho niyumvira yuko inyigisho ikugwa n'iyindi
uyu ni pasteur diridiri arongoye ishengero garison des âmes mu burundi avuga yuko abayoboke baze biyange ndakumana baherutse gutahuka mu burundi bakeneye inyigisho nyinshi kugira ngo bashobore gusubira kubana neza mu kibano iyo nkuru turayigaruka ko handi hato murabihagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri bake ko umuyobozi mukuru wa facebook mark zuckerberg arenguka kuri uno wa kabiri n'ejo kwa gatatu imbere y'akanama kajeje ubucuruzi mu nama nshingamateka ya amerika mark yatanguje facebook aza kwisigura ku vyagirije ivyuko amabanga y'amamiliyoni aharugwa mu mirongo umunani n'indwi y'abakoresha urubuga rwa facebook akoreshwa mu buryo bunyuranije n'amategeko urubuga rwa facebook rwagirizwa ko mu matora ya amerika yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu rutashoboye guhangana n'ikigo co mu bwongereza citwa cambridge analytica tuba caribye imyidondoro y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni kuri facebook kiyakoresha mu ntumbero yo kubajuragiriza muri ayo matora perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yabwiye amenyeshamakuru mu biro vyiwe white house ko kubona ikigo kijejwe iperereza mu gihugu fbi carubahutse gusaka umuburanira ku muhingamo w'ejo kwa mbere ari akambaro k'ibara michael cohen aburanira donald trump ejo yavuze ko abagize fbi bamusatse bafashe amajwi y'aho yavugana na donald trump n'impapuro zerekana ingene yarishe umukinyi w'amafilme y'abakuze filme pornographique mu rurimi rw'igifaransa uwo mukinyi akaba yari yagerageje gushira ahabona bimwe mu vyo yerekana ko bagendanye akongera agahabwa n'amafaranga na perezida wa amerika donald trump kugira ngo areke iyo dosiye ntabandanye kuyivuga ikinyamakuru c'abongereza reuters gitangaza ko umukuru w'igihugu ca nigeria muhammadu buhari azokwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa bibiri na cumi n'icenda ni inkuru ije inyuma y'aho abatari bake bamaze igihe bibaza nimba muhammadu buhari azokwiyamamaza mu gihe amagara yiwe yagiye aramukika uwo mutama w'imyaka mirongo irindwi n'itanu yamaze igice kitari gito c'umwaka uheze mu bwongereza kwivuza ingwara ibiro vyiwe bitashimye kumenyesha abatavuga rumwe na leta leta baramwagirije kuba atarafise ubushobozi bwo kurangura amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu kandi ko na leta yiwe itariko irangura ibikorwa vyayo nk'uko bikwiye biturutse ku kugoyagoya kwiwe radiyo ijwi amerika murabumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva aho muri mu makambi atandukanye arimwo abarundi n'abanyarwanda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika uramutswa igisata ca onu cita ku mpunzi kw'isi rcr filippo grandi ariko aragendera uburundi ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyeshamakuru w'ijwi rya amerika remo zimana ariko arakurikiranira hagufi no nkuru remo amahoro ngahe bujumbura
namahoro neza diane filippo grandi ari mu rugendo rwiwe amaze kubonana n'abandi abo babonanye mwashoboye kumenya ivyo mubavuganye
ego diane yatanguye kubonana n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu hanyuma ubu akaba ahejeje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi twamenye ibyo bavuganye na cyane cyane Filippo Gahandi arongoye igisata mpuzamakungu ca ONU kiraba ivy'impunzi ku isi yavuze yuko ari mu rugendo mu karere ariko araba ivy'impunzi muri aka karere k'ibiyaga binini hanyuma akavuga yuko Burundi nabwo bufise impunzi z'abakongomani zirenga ibihumbi mirongo irindwi na bitatu aricyo camuzanye kugira avugane n'uburundi icyo iryo shyirahamwe ryofasha ariko rero yavuganye bavuganye n'umukuru w'igihugu n'ibijyanye n'impunzi z'uburundi zoba ziri mu bindi bihugu ni urugendo rushutse mu gihe rcr na leta y'uburundi cyo kimwe n'abandi bakora muri ico gisata badahuriza ku bitigiri by'impunzi z'abarundi ziba ziri mu makambi atandukanye ico kibazo hari ico bagarutse ko abo bagiye barabonana nawe
ego yaba ale diomede nzeyimana ikegera cy'uvugira umukuru w'igihugu icyo kibazo twakimubajije eka na filipo gahandi ale diomede nzeyimana ikegera cy'uvugira umukuru w'igihugu yatumenyesheje ko icyo kibazo bakivuganye ko kandi yuko bashima inyishu bahawe ngo na rya hasiteri ivuga iti twebwe dutanga ibitigiri kuko turabye abo twanditse mu makambi baherereyemo hanyuma mu gihe leta y'uburundi nayo ivuga iti abo mwanditse hariho abasubiye gutaha ku gushaka kwabo hanyuma uyu arongoye aseri yemeje yuko kubera iyo ngorane yagumye ivugwa baza barasizeho umugwi baza baratanguye gusubira kwandika kugira barabe ko ibitigiri ari bya bindi cyangwa byoba byaragabanutse hanyuma wihurize ko na leta y'u Burundi urakoze cyane rwose Raymond Zimana ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama turahiza tugaruke ku makuru yacu yo hanyuma urakoze diane tukibutsa ko Filippo Grandi hagendeye uburundi mu gihe ejo ku munsi wa mbere yari yagendeye igihugu cy'u Rwanda ku munsi wa gatandatu naho yari yagendeye Republika Iharanira Demokarasi Demokarasi ya Kongo aho yabonanye n'impunzi z'abarundi zahungiye mu rusenda mu gihugu cy'u Rwanda naho urukiko rukuru rwo mu Rwanda rwamanutse mu cahoze ari komini Kayenzi ubu ni mu karere ka Kamonyi kuburanisha bwana Leopold Munyakazi yirukanywe muri leta z'umwe za Amerika turi kumwe n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone Eric Bagiruse ariko arakurikirana ino nkuru Eric amahoro mu Rwanda
amahoro diane ni kweli ko urwo rukiko rwamanutse mu nyakazi aho uyu leopold havuka hama ruriko rumuburanisha kuki
diane nk'uko baze kubivuga urukiko rukuru mu rwanda rwamanutse ikayenza aho hahoze ariko nyine ubu ni mu karere ka kamonyi kuburanisha dr leopold munyakazi ni ku bwa leopold munyakazi kuko avuga ko umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa muhanga yamuhariye mu buryo we avuga ko ari akarengane kubera ko ngo yaramusabye arabyanga ni ukuvuga ngo rero mu bujurire bwe yasabye ko urukiko rwamanuka rukaza kumuburanishiriza aho bikekwa ko yakoreye ibyaha ari naho avuka ibyaha by'iki
ni ibyaha bya jenoside diane none kuri uno munsi habaye iki urubanza rugeze
ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi kiri kuba ndetse ari naho urubanza rugeze ni umucamanza kugenda yumva abatangabuhamya rumwe umwe kugeza ubu rero hagezeho umutangabuhamya wa kabiri kubera ko babiri muri bagombaga kuba ari abatangabuhamya bafashwe amakuru kubera inyungu babonye bashobora kuba bagira muri uru rubanza kubera ko baravuga ko bacunga imitungo ya munyakazi ni ukuvuga ngo rero umucamanza yabavanye ku rutonde rw'abatangabuhamya ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu mu bamaze kumushinjura ni ku ruhande rwa leopold munyakazi nta n'umwe ugira icyo amushinja ku byaha bya jenoside baravuga ko wenda watangiye uwitwa uwatangiriye abandi ari witwa asteriya asteriya asteriya nyirarukundo yabwiye umucamanza ko mu by'ukuri atazi ikintu na kimwe kuri munyakazi yaba yaragiriye abatutsi ubwo ni ukuvuga ngo yaba jenoside nk'uko abishinjwa mu bamaze kuvuga rero uko ari batatu uwa kane wensize ntaramwumva barahuriza ku kuba dr leopold munyakazi yaratunze imbunda imbunda ariko bakavuga ko n'aho bari batuye bari baturanye nawe ntabwo bigeze bumva ayirashisha bakavuga ko rimwe na rimwe yabaga ayitemberana mu muhanda ariko ngo ntabwo yigeze ayirashisha umucamanza ati ni gute wavuga ko yirashishije se aho yagendaga hose babaguri nawe akavuga ngo Urakoze.
ntabwo bigeze baba bumva isasu riturika riva muri urakoze cyane rwose eric bagira ubusa ndazi ko hari utundi utubikiye mu makuru yacu yo hanyuma uze kugaruka ututuzaniye
ndagushimiye diane muri ayo makuru kandi turiko turabararikira tuza kugaruka ku muhango waho perezida w'u rwanda aza kurahiza minisitiri mushasha aza gusubirira musoni james araza kurahiza kandi n'abandi bayobozi bazoyobora urwego rushasha rushinzwe iperereza mu gihugu cy'u rwanda iyo nkuru tuyibemereye igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku makuru yo mu Burundi- ku masaha yo mu burundi no mu rwanda tumire amategato hama dukomeze n'ikiganiro iwanyu mu ntara nuko rero uno munsi mu kiyago c'abanyedini turagaruka ku vyerekeye abayoboke b'umwigemeze biyange ndakumana baheruka gutahuka bava mu gihugu c'u rwanda ni nyuma y'aho binjiye muri ico gihugu c'u rwanda bava muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo banse yuko bandikwa mu buhinga bwa none uno munsi mugenzi wacu diane ndonse yatumiye abanyedini kugira ngo banoganze ico kibazo reka tumuhe ikaze muri studio i bujumbura atangura twakirira abo bari kumwe Rera Emmanuel Ntakarutimana eh, muri mu biro bijejwe gushikiriza inkuru nziza mu nama y'abepiskopi katolika turabaramukije turabaramukije namwebwe David Ninganza muvugira ikigo kijejwe guharanira ineza y'abana namwebwe turabaramukije ndabaramukije neza cyane ego namwebwe Pasteur Diridiri murongoye isengero Guérison des Âmes yo mu Kinindo namwebwe turabaramukije murakoze ndabaramukije Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku bijanye n'ingene abayoboke b'uwitwa Zebiya bivuga yuko abonekerwa baherutse guhunguka bava mu gihugu c'u Rwanda bakwiye kwakirwa hano mu gihugu c'u Burundi mubona bakwiye kwakirwa gute eh, kuko ni impunzi zihungutse ariko zisanzwe zishika no mu mihana iwabo bakwiye gufashwa gute abo bantu ego me- eh, David Eh, abo ni abantu ubwa mbere b'abarundi kandi abantu bagize ibibazo bihambaye ibibazo byakoze ku mutima abarundi benshi eh, ibibazo byakoze ku mutima imiryango yabo byakoze ku mitima abana babo ni ukuvuga ko hari ingo zari zarasambutse kuko usanga umugabo n'umugore batari kumwe hariho abana batabaye kumwe na se canke nyina n'abavyeyi bose wasanga umwe yatwaye umugwi umwe uwundi agatwara uwundi mugwi rero bisigura ko iki ari igihe gihambaye kandi gikomeye dusaba ko abarundi benshi batobifata ibisanzwe kuri iyo miryango mu gihe mbega umuntu atashe eh, muri barya urashobora gusanga harimo umugabo yacishije hiwe akazana undi mugore kandi ugaca usanga n'abo bana yarabavyaye mbega ubu bice bigenda gute urashobora gusanga ah, hariho umukenyezi byashitse bikagora ingene arera abana akarya ikivi c'itongo umugabo atamuhaye aruhusha mbega uyu munsi bice bigenda gute hanyuma rero ah, hariho amategeko igihugu usanga kigenderamwo iyo umugore yataye urugo canke umugabo baramwagiriza ico twita bando iyo bahevye abana baramwagiriza ico bita deresema uyu munsi yaje mbega ni umwanya wo gushyira mu ngiro ivyo canke ni umwanya wo kwiyumvira mbega umuryango eh, ndakunda iyo nyine icuba ariko aravuga ati igihugu gihera ku muryango iyo twubatse umuryango tuba twubatse igihugu mbega none uyu muryango aba bantu baje urabona ko baje gitumbuka igihugu kibona uko nyine ni ukuvuga ko tudahendanye n'abategetsi bakizwa ati mbega abantu baje ari ibihumbi bingahe turabakirira rimwe kuko tumenyere bavuga bati nyawe unase tuje inama ingene tubakira aho ni ku gihugu hariho umuryango nawo ubagira ati "Mm, abana baraje mbega ndabyifatamwo gute urumva ko hari ikibazo muri administration hariya ku nzego zo hasi ni ukuvuga ko mbega umukuru w'umutumba nyumba kumi aho rero ndashimikira cyane gusoma inzego zo hejuru mbega musitanteri arabyifatamo gute nihabyuka amatati muri abo uyu mugore atashe arashira mu nzu yiwe gushobora kuba irimo uwundi mugabo aba bana batashe nabo bataye ababyeyi eh, bo urumva ni nk'umwana z'ibibazo hanyuma rero amategeko y'u Burundi uko asanzwe yubatse baratwereka ingene baproteje amategeko nayo gukinga Ego.
icyaha ayo mategeko rero irakenera arabize akantu kabuze kuko ntatwereka neza iyo umuntu agize inkurikizi ku kubera ukwemera kuko leta ivuga ko irayike leta kandi nivyo leta ntigira idini yegamiye mbega iyo umuntu akomerekejwe n'idini iyo umuntu akomerekejwe n'inyigisho z'iyo dini ni amategeko ayahe akingira umuntu ni amategeko ayahe afasha umuntu kugira ngo asubizwe mu vyiwe kubera iki ni nk'uko yagiriwe icyaha cyangwa yakomerekejwe n'umupolisi cyangwa n'umusirikare urumva n'umuntu umu- umukozi wa leta ego Ni turi ikibazo kumwe gikora eh, turi kumwe na pasteur diridiri ngaha eh, ngira ngo yotubwira mbega abantu nk'abo baba bakurikiye ukwemera kujanye gutyo bafise ingene bafashwa eh, mu masengero canke hari ayandi mategeko nyene ajanye n'amasengero nyene afise ingene ashobora kubashigikira je niyumvira yuko eh, abo bantu barigishijwe Izi- icyatumye ibyo bibazo byose biba ni inyigisho bahawe rero ingene bokwakirwa icyo ngira ngo ababijejwe bokwiga ikibazo cy'umuntu wese kuko ntibisa bose ntibafite ibibazo bimwe bokwiga umuntu wese ikibazo cy'iwe ingene bakiga hari abajejwe kwakira abantu bamwe nabo hari abubutegetsi hari abarongozi ku nzego zose icyo rero njyewe nta kintu kivuga ku mugabo numva aba bantu icyatumye bamera gutyo ni inyigisho bahawe kandi n'ubu nta gisigura yuko ko bagarutse bazihebye aho rero niho niyumvira yuko inyigisho ikugwa n'iyindi hakwiye ko higwa uburyo bwo kubegera mu buryo bwiza bw'iteka bakigisha kugira ngo bave muri ivyo bintu ego eh, frera emmanuel ntakarutimana abayoboke bo kwa zebiya bamwe baravuga yuko bacitirirwa ekereziya katolika mbega uno munsi bahungutse mwoho mubaha ikibanza ikihe ekereziya katolika iratunganije mu buryo bwubatse neza kandi uru rubanza eh, rujanye n'ivyabukwaze bya ntirutanguye ubu Eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na munani vyari bimaze gutangura kandi mu ntango z'ukwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda umwepiskopi ashinzwe iparuwasi ya rukago ariho hari businde eh, hariya muri diyoseze ya ngozi yaramaze kumenyesha icese yuko atanze impanuro agabisha abantu bakurikize indinganizo ya kereziya katolika uko itegerezwa gukurikizwa ntivyakunze gushikaho eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yandikira zebiya ikete ry'icese amubuza gusubira kwigisha no gusengera i businde kuko muri ekereziya bifise indinganizo bitegerezwa gukurikira n'amategeko dushingira ko barayabibutsa ariko ntivyakunze hariho abatari bake bari eh, muri uyo murwi bagomvye kwandika bandikira musenyeri nawe ara- arishura abashoboye kwishura ariko ico tubona ni uko si abantu bo muri diyoseze ngozi gusa kuko bamwe muri bo hariho abava ngaho i bujumbura hariho abava mu yandi madiyoseze bisaba yuko iki kibazo kitokwicarirwa n'abo hariya ingozi gusa cyo kwicarirwa eh, n'imice itandukanye yo mu gihugu hariho ivyo vy'ukwemera n'indinganizo y'amadini ariko nk'uko uyu mugenzi wacu wo muri sojepa yaraheje kubivuga ni ibibazo biri mu mice myinshi bisaba yuko ntuzeye haba abantu bari mu mice itandukanye basubira kwicarana bati iki kibazo tucicarire gute hanyuma bica bizana n'ikindi kibazo kijanye n'amadini ukuntu hoba ukuganira kugira ngo ibibazo vye n'ibi biterwa n'amadini ntibibandanye biba kuko urabona biragara ingaruka zitaringe ndazi neza abepiskopi katolika bo mu burundi ico kibazo bariko bara- baraciga bariko bararaba ukuntu bokwakira abo bantu bandanya baganira mugabo ibyo ari byo byose amategeko akurikizwa aguma ari yayandi kuko ntahinduka kandi namwe ku isi yose bobo barasaba yuko bobandanya ukwemera kwabo bakabandanya basengera ku kibanza cy'ubusinde muri komine gahombo muvuga muti n'ubundi ingingo ni kwa kundi nyene nta kizohinduka iki gitabo cy'amategeko ya ekereziya katolika uko akurikizwa nta bantu bashobora kuyishingira ngo twebwe ngaha tuhagize ahantu ho gusengera icese ku izina rya ekereziya katolika canke ngo turiyubatse gutya tugize umugwi muri ekereziya katolika bitemewe n'umwepiskopi arongoye aho hantu ari ibintu bikwiye henshi naho ngo vyemezwe n'inama y'abepiskopi katolika yo mu burundi ivyo rero bariko barasaba batagombye gukurikiza ayo mategeko ntibikunda vyaranse mu myaka yahera n'ubu bizokwanga n'ejo bizokwanga kiretse bagombye kubandanya biyitirira irindi zina biyitirira uwundi mugwi mugabo atari ekereziya katolika iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mugitangura eh, david n'inganza muvugira ishyirahamwe sojepaye mwavuze yuko bakwiriye gufashwa m- kandi n'abandi babigarutse ko akwiye gufashwa mu buryo butandukanye ahanini ninde afise uruhare bwa mbere akwiye gufata iya mbere kugira ngo afashe abo bantu ubwa mbere hoho ah, aba ni abantu ikibazo cyabo kidatogwa n'inguvu abantu ikibazo cyabo gitogwa n'ikiganiro ikiyago umuntu rero afise ubutegetsi kuri twese ku bantu ni leta leta iteze gutahura ko abana bayo batashe uko bari kose umwana wawe uko ari kose aba mubi aba mwiza aba umwita umwana w'icangazi utegereza kwicara ukiyumvira mbega uyu ibyiwe ndabifata gute ndabyoryana gute ninde ashobora kumfasha Ta- ta akarorero igihe cyo kuri migoromiko gusa ubwa mbere tubibona mu burundi baragize bati mbega hamwe twokwigisha abova muri izi nyigisho za migoromiko barajaye niko kwemera ibiganiro iyo leta y'ico gihe baravugana na bamwe mu bo kwa migoromiko bavuga bati nyabuna twebwe izi nyigisho twavanye nazo ubu nibaze turafatanya ubwo ubu rero ikibazo mbega uwovayo kwa zebi ajaye mbega araja muri eglize katolike iriteguriye kumwakira araja vy'ukuri muri eglize eh, ya, ya, ya, ya anglikani araja muri gerison des ames A- arajaye urumva ko abo bantu barakeneye abantu babegera mu buryo twita spirituel Mm, mukiri ngaho turi kumwe n'abo bari muri ayo masengero ngira ngo barafite icyo babivuga ko arabajije ati mbega ikibazo kiraho mbega mura- muriteguriye kubakira abo bantu nk'uwovuga ati je ndasubiye mu- muri ekereziya katolika cyane ndagiye muri gerizo ndezame canke mu yindi sengero iri ngaha mu burundi ivyo ni ibintu bisanzwe rwose kuko si si n'ubwa mbere biba e kuva ekereziya igitangura mu kinjana ca mbere mu kinjana ca kabiri hariho abantu bata ukwemera ko kwari kuzwe mugabo hariho imigirwa twakoresha kugira ngo abantu babakire bagaruke mugabo bigasaba yuko dusubira ku nyigisho ngenderwako za ekereziya katolika tugasubira tukaganira neza dawe wa twese kiya gisabisho ni ukuvuga iki tukaganira iyi nama y'abatumwa ijyanye n'ukwemera iki twita credo ni ukuvuga iki harimo ibiki urabyemeye tugasubiramo ibi by'amabwirizwa y'imana hari ibintu bikuru bikuru twasha dushingira ko dusanze twese duhuriye muri iyo nzira baca basubira mu muryango ibisanzwe mugabo baje baca batagomba- n'impongano hari impongano bacibwa ibyo o, bivana n'ibiganiro ukuntu biriko biragenda kuko hariho umuntu aza ubona yuko yahindutse yagarutse mukaganira wenyene umusavye uti none ubona wokora iki kugira ngo wereke umuryango w'abakristu ko wasubiye mu muryango vy'ukuri ivyari vyakujanye utakiri muri vyo wenyene arashobora gutora ikimenyetso a- ashobora kugira ego ega mu bisanzwe uje ko ndavyumva ubwo hajya byaratanguye kuko iyo bamaze kuva ngaha bagenda muri kongo bakava muri kongo bakaja mu rwanda bakava mu rwanda bakagaruka burya iyo ni ishuri rikomeye bariko biga kandi rizobageza ahantu kanaka nicyo gituma kuvuga ngo bokwakirwa ni ibintu bisanzwe cyane gusa umuryango wose uko wakira ni uko baba bemeye kugenda nk'uko uwo muryango umeze niba baroye mu ishengero eh, protestante ni uko baba biyumvamwo ngene ba- basenga bakaba bavyemeye mugabo icyo nari navuze nubu nogaruka ko kuko numva bikenewe ni uko bijya bintu ntibabyigize baronse inyigisho n'ijambo ry'imana rivuga muri yakobo gatatu rimwe ngo ntihakaba abantu benshi biha kwigisha kuko zocibwa imanza zikomeye urabona nk'umuntu yigisha abo bantu bihumbi bakamukwirikira akabura n'iyo abashira bakaba mu impunzi bakicwa bagasubira bijya rero ah, hakenewe yuko batahugwa hanyuma abantu bakabagendera buke buke bakabagenza buke buke kuko iyo nyigisho iraboreza araboregwa ivyo bintu ntawe agishobora kuganza ubugingo bwe nk'uko vyategerezwa no gufata ingingo nk'uko bibereye habe kubakunda kuko novuga yuko icyo kintu gikorotse nk'abo yavuze mu- mu- babaye Kuko ivyo ivyo bintu mu bisanzwe ubona uko byagaragaye hajya biruzuye ni byinshi rero nk'abo bantu iyo i- igihe cyonyine kirabigisha ivyo bibazo bagenda bacamo birabigisha Eh, ariko- hanyuma rero baronse abantu babakunda babumva bakabakira bakabayagisha buke buke bakamwereka bijya bintu bize je ntavyo nzi mugabo hoba umuntu abizi agenda ikimwe cyose akinjiza muri biriya bati bibiri ivuga iki kuri iki hari abo nyine botahura yuko hari ibyo bafashe ukutari Eh, ikibazo Ikwiye kiri aho ugenda.
nyene yuko eh, bavuye mu gihugu ca Kongo eh, ba- kubera yuko ukwemera kwabo naho nyene kudashoboye kuronka ikibanza mu gihugu c'u Rwanda naho nyene bigenda uku kandi bagaruka mu gihugu cabo naho nyene bagiye ku bwiyumvo nyene nuno musi kandi bakagaruka bimeze gutyo ubwo rukundo rero rukwiye kwerekanwa gute mu nzira iyihe eh, n'abandi ahantu uje mfite impungenge naha ibyo bintu bariko barabamwo baca baronka umurongo muri bibiriya umengura abashigiye ha? bazobanka bazobatu urumva ubo nyene bagaca babishira muri uko kwemera kwabo nico gituma rero abakwiye kubakira ubwa mbere pasitori aje kuvuga ibintu yawe ati erega jewe ntavyo nzi mbega none ko uh, nyakubahwa furere yatubwiye ati si bishasha bari barabegereye bisigura ko bimwe bimwe hari abashobora kuba babizi abo nibo ba mbere bashobora kubegera abandi bagira kabiri ni intwaro leta kuko abo bantu ntibaba mu kirere baba mu kibano baba mu bantu kandi barakeneye protection speciale kugira ngo uh, dukure bimwe bita stigmatization gutumwa ko urutoke eglize panekote baragize ibibazo igihezewe yavuka eglize anglikani ndazi ko bagize ibibazo nabo nyene eglize katolike nayo nyene igize ibibazo rero nuko iyo eglize igize ikibazo canke umugwi kanaka n'abayisilamu urumva nico kimwe bategerezwa gufata restrategi ni ukuvuga ibihuye n'ico kibazo ntibavuga guma hahandi bati twebwe bimeze uku iwacu ugomba araza kuko ubu urumva ko ari igikomeye ni igikomeye kuko bifata igihugu cose bifata abari mu muryango n'abatari mu muryango Yego.
bifata igihugu n'amategeko y'igihugu kwegera abo bantu ibyo ntibisanzwe kandi mm, ntawo kwibaza yuko bategereza gushikira musenyeri canke patiri mukuru kuko ukuntu ekleziya katolika yisuganije itunganijwe hariho kuva ku mibano mito mito barashobora gushikira abandi bakristu bene wabo babana bakaganira kandi bizote babishikira inzego bamenye ko ico gikorwa cabaye kiriko kiraba gihambaye nuko ubu ekleziya katolika yotegura ababo iti barya abantu bagarutse ni bene wacu n'abarundi twarasangiye ukwemera naho hariho akantu kadatomoye ubu none tubandanye tubakira gute babandanye ari abavukanye gute kugira ngo ntihagire umuntu aca abashira kure icyo ni igikorwa ubu gitegerezwa gukorwa nk'uko no mu zindi nzego no mu yindi mice y'igihugu icyo gikorwa gikenewe Yego.
ubu rero nibaza yuko tworaba cyane cyane ico co kubakira bagasubira mu ngo zabo mu gihe umuntu ariko ari- arategura imibano bashikiramwo no mu gihe umuntu ariko araraba mbe tubandanye tuganira nabo gute Mm, hari no kubereka urukundo byavuzwe na pasteur eh, Diridiri Adrien mbega basanzwe batahutse ata mpamba batekerewe aha nk'ibi byose turiko turavuga ni ikibazo kinini nivyo mugabo ntitugishyire mu butegetsi ngo tugishyire mu mu mashyakoma akomeye katolika ntigende nde ahubwo niyumvira ko hakwiye ubundi buryo bwo kubegera mu miryango mu bantu ba- babazi b'inshuti abo basengana nibo bakwiye kwerekana urwo rukundo ntibabatunga agatoke ntibabacira imanza ntibabakumire bikagenda buke buke bakigishwa kuko ni- numva neza yuko inyigisho ikugwa n'iyindi kumbura kino kiganiro ndavuze tuzokigaruka ko abegwa n'ibibazo bose bari nko ngaha nk'abo muri leta ahanini kuko bavuze ati hari abo ku ntwara ku mitumba bakwiye nabo nyene kubegera cane ego reka tubashimire pasteur Diridiri Adrien murongoye isengero rya Horizon des Âmes yo mu Kinindo turakengurukiye ko mwitavye ikiganiro murakoze Furera Emmanuel Ntakarutimana eh, muri mu biro bijejwe gushikiriza inkuru nziza mu nama y'abepiskopi katolika turabakengurukiye na mwebwe yego namwe murakoze David Ninganza muvugira ishirahamwe gitaho ineza y'abana Sojepayo na mwebwe turabakengurukiye murakoze cane Ego twibutsa abatwumviriza ko mwariko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twariko turavuga ku bijanye no kwakirwa kw'abaheruka guhunguka b'abayoboke ba Zebiya turabakengurukiye na mwebwe ko mwariko muradukurikirana ku ijwi rya Amerika Diane Ndonse nije nayindemesheje ikiganiro harakoze diane ndonsi igice cya kabiri ni ku munsi wa kabiri uza mwakoze na mwebwe mwese mwariko muratwumviriza nshuti bakunzi diane nahazuye mwari kumwe washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ashimire kandi na innocent kimenyi yegeranije amajwi hamwe na ingenieur linas yashikanye ahiwanyu twembi tutimugira umunsi mwiza